murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru reka duhere mu burundi abaturage bo muri zone gatumba y'intara ya bujumbura bavuga ko imyuzure iturutse ku mvura nyinshi yaguye muri ako gace yatumye badindira mu iterambere kubera ibyo yasize yangije ubutegetsi bwo buravuga ko bwashyizeho komisiyo ishinzwe kwiga ku buryo bwo gushakira umuti ingaruka z'ibiza biterwa n'imihindagurikire y'ibihe inkuru y'ijwi ry'amerika yiteguye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi turagezwaho na desire hatungimana abajejwe intwaro mu ntara ya kirundo bavuga ko amakomine ya busoni bugabira na kirundo ari akarigwa no kwakirwa n'uruzuba rwinshi ruturutse ku ihindagurika ry'ibihe buramatari w'intara ya kirundo albert hatungimana avuga ko bariko barakora amahimiriza mu banyagihugu kugira bose bijukire kuvomera imirima bikoze ku mazi yo mu biyaga mw'ubu buhinga rero bwo kuvomera imirima ni ubuhinga turiko turahimiriza natwe abenegihugu bo mu kirundo kuko nawe haheze imyaka ibiri tutabona urwo ruzuba abenegihugu barashoboye kurima hanyuma bagira imana akavura karagwa hanyuma rero ubu twatanguye kandi turiko turabandanya umugambi wo kuvomera imirima niyo nyishu irama abahinga batubwiye yuko ishobora guha ubushobozi abenegihugu mu guhangana n'urwo ruzuba kuko iyo urwo ruzuba ruje nta mvura isubira kugwa imirima yose yarimwe ica yuma hanyuma abenegihugu ntibimbure hanyuma hagaca haba inzara bamwe mu barimyi bavuganye n'isoko ryacu muri komine ya busoni bavuga ko umwimbu wagenze neza muri uno mwaka bagereranije no mu myaka y'imbere batarashobora guhangana n'uruzuba ubu utwara rose ibigori abarimye mu mwonga hanini nyatwara rose n'ako gaceri muri rusange twavuga ko byifashe neza gusumba nk'ubwa mbere ihindagurika ry'ibihe rigira ingaruka mbi no ku binyabuzima byo mu biyaga ariko nahone buramatari w'intara ya kirundo avuga inyishu yabonetse biciye mu kubikingira nk'ikiyaga gweru cyo muri komine ya busoni kiramaze gutera imbere mu bijanye no gukingirwa inyuma y'amezi atandatu umugambi wo gutunganya ibiyaga by'isuka mu kiyaga victoria ufashije gukingira mu ntwaro bavuga ko ingaruka zishimishije ku nka ko uharavye urabona ko imetero mirongo itanu zitegerezwa gusigara hagati y'ikiyaga n'aharangurirwa ibikorwa zubahirijwe hambavu y'inyungu mu burimyi abarovyi bavuga ko umwimbu w'ifi wiyongereye no mu bihe hatse uruzuba kuba imana dufashe imvura ikagwa zafi zibyarira urabona ko hatotahaye umva zafi y'amazi aduhuze ca zigira indani zikaza zibyarira hariya za metero mirongo itanu basigaje iyo rero zimaze kujayo zirumva dufate umwuzi urira umara amezi ayo urabona umwuzi uri kunda kuduga muko kwa cumi na rimwe n'ukwa cumi na kabiri mu kwa mbere haraca akazuba kitwa ngo namagage ajya amagage rero namagage uruzi ruramera nk'amazi akanuka hari indani zafi rero ca zimera ntizisubira mu mazi zisubira mu mazi zisubira zarakuze umwimbu rero uca uboneka kubera ya reveme niyo ibika isa amazi abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bavuga ko ifi zirobwa zavuye ku biro majana ku munsi zijya ku matoni atatu amakuru dukura mu bajejwe intwaro ni uko n'ikigega cya komine busoni kirangwamo ikiyaga gweru cabombotse amakori yigwije inshuro cumi ugereranije no mu myaka itanu y'imbere abanyagihugu batarumva akamaro ko gukingira ikiyaga ubujejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo leonard birenze avuga ko igihe imvura yabonetse ari nyinshi uruzi kagera rugaburira igihugu cy'u rwanda n'uburundi ruciye mu ntara ya kirundo rwisuka mu kiyaga gweru gutyo n'ifi zikabona kugwira arashobora kumeneka akameneka agaca aza ku agaca zino mu burundi ni uko ifi rero muri kagera ica zino usanga rero amafi mu gihe cy'imvura nyinshi aho usanga huzuye aba huzuye amafi aba yaje kubera hari amakagera agaca ku nkerera za gwera hari rero amazi byone bikaziba amazi avuye muri nyabarongo kagera agaca agaruka ino niho rero tuha umwimbu mwinshi w'amafi nk'aha igihe cy'amapfa abanyagihugu begereye ikiyaga gweru bavuga ko batagenda akagirire kuko baheza bakacikorako iki kiyaga kiradufasha nk'iyo inzara yateye ufise umuntu w'umurovyi nyene akaja muri uwuzi azanye nk'udufi tubiri nuko arondera utuvu tukagakaranga nyene ugateka ugacumba ubugara abana bakarya intara ya kirundo yahoze yitwa ikigaga c'uburundi kubera umwimbo mwinshi waharangwa ubu ikunze kwibonekezamwo uruzuba mu myaka iheze abanyagihugu baraheba bakomoka bagahungira mu zindi ntara abandi bakaja mu bihugu bibanyi ivyo bikaba uko mu gihe iyo ntara iharugwamwo ibiyaga bigera ku ndwi ariko rero mu ntwaro bavuga ko imyaka ibiri iheze iyo ntara ubu iri mu gahengwe k'ingaruka zivuye ku ihindagurika ry'ibihe urakoze desire perezida wa nyuma w'umuzungu wa afurika y'epfo frederick william de clerk yitabye imana tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe yasize kanseri yari afite imyaka mirongo inani n'itanu y'amavuko yari mu ntoki asize murageki thomas kamilindi nibyo atubwira frederic willem de clerk yavukiye mu mujyi wa johannesburg mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatandatu mu muryango w'abazungu b'abahezanguni ise umubyara yohannes de clerk yari umwe mu bikomerezwa by'umutwe wa politiki national party washinze politiki y'ivanguramoko yitwaga apartheid yohannes yabaye minisitiri igihe kirekire ndetse aza no kuba perezida wa sena n'umukuru w'igihugu ku bw'ubusigire igihe gito mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na gatanu frederic de clerc yinjiye mu ishyaka rya se akiri muri kaminuza ishami ry'amategeko mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo itanu mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri yatorewe kuba depite hashize imyaka itandatu yabaye minisitiri w'imibereho myiza y'abaturage kuva icyo gihe akomeza kuba muri guverinoma agenda ahindurirwa za minisiteri kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda ubwo yabaye umuyobozi wa national party ahita aba n'umukuru w'igihugu agitegeka kugera ku ndunduro ya apartheid mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane nk'uko nelson mandela yabyanditse mu gitabo cy'ubuzima bwe long marche pour la liberté nta kintu na gito mu mibereho ye cyerekanaga ko de clerc yatekereza guhindura amatwara mu bihumbi bibiri na gatandatu ubwo de clerc yizihizaga isabukuru y'imyaka mirongo irindwi y'amavuko ye mandela yaramwandikiye ati wagaragaje ubutwari abandi batari barigeze bagira nyuma yaje gutangaza ko de clerc ariwe mutegetsi w'umuzungu yabonye ko ari indakemwa mu mishyikirano yagiranye nabo mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo inani nelson mandela yatangiye kuganira mu ibanga rikomeye cyane n'ubutegetsi bw'abazungu akiri muri gereza nk'uko yabyanditse mu gitabo cye bamubwiraga ko bashaka kumurekura ariko akareka ibya politiki akajya gusazira iwabo ku ivuko buri gihe yarabyanze biza kugeraho abumvisha ko atazareka politiki uko byagenda kose kandi ko azemera gufungurwa ari uko bagenzi be b'imfungwa babanje kurekurwa n'imitwe ya politiki yari yaraciwe ikabanza gukomorerwa bagenzi ba mandela bafunguwe mbere ye koko barimo walter sisulu ahmed kathrada govan beki ise wa tabo beki denis goldberg Raymond Mlaba, Lionel Bernstein, Elias Motsowaledi na Andrew Mlangeni. Nyuma yabo Mandela nawe yakurikiyeho aza kurekurwa. President de Klerk yabitangaje bwa mbere ku buryo butunguranye muri disikuru y'agatangaza yavugiye imbere y'inteko ishinga amategeko ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda nyuma y'amezi atandatu gusa yari amaze ku buyobozi bw'igihugu Today, I'm able to announce far-reaching decisions. The prohibition of the African National Congress.
perezida de clerc nawe wari warabonanye kenshi na mandela aravuga ko guverinoma ye yafashe icyemezo cyo gukomorera amashyaka yarwanyaga leta arimo anc ya nelson mandela no gufungura mandela ubwe nta yandi mananiza nta nzitizi nta n'inkurikizi de clerc yaje gutangaza ko iki cyemezo yari yagihishe abantu bose yemwe n'umugore we nelson mandela yasohotse muri gereza ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda iminsi icyenda nyuma ya disikuru ya perezida de clerc yari amaze imyaka makumyabiri n'irindwi afunze mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu mandela na de clerc basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe nobel mandela na anc bakomeje imishyikirano na leta y'abazungu iza kubyara amatora ya mbere na mbere abirabura bagizemo uruhare mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane niyo yahaye nelson mandela kuba perezida wa mbere na mbere w'umwirabura w'afurika y'epfo Leclerc yamubereye visi perezida wa kabiri naho tabombeki aba visi perezida wa mbere Leclerc yeguye muri guverinoma mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu ahita ava no mu bya politiki yigira mu kiruhuko nyuma yaje gutangaza ko we na mandela babaye inshuti bakajya ndetse basurana mu ngo zabo naho ikigo cyitiriwe nelson mandela mandela foundation cyatangaje nyuma y'urupfu rwa frederic Leclerc ko we na mandela bazahora ari nk'inyabubiri idatana mu mateka ya afurika y'epfo ijwi ry'amerika nyuma yo kujya mu kiruhuko abantu ntibumvaga kimwe frederic Leclerc ku birabura benshi ntaho yakwitandukanyiriza na politiki ya apartheid n'ubwicanyi leta y'abazungu yabakoreye ndetse hari n'abirabura bavuga ko ubu bwicanyi bukwiye kwitwa jenoside naho ku bazungu bamwe na bamwe Leclerc ni intati yarabatengushye ntiyagombaga kwemera ko apartheid iranduka Leclerc nawe ntiyigeze yemera ko yaba yaragize uruhare mu mabi ya apartheid yenyegeje ndetse umuriro mu kwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri ubwo yatangazaga kuri televiziyo sabc ya leta ya afurika y'epfo ko apartheid atari icyaha kibasiye inyokomuntu nk'uko inama rusange y'umuryango w'abibumbye loni yayise mu mwanzuro wayo yemeje mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatandatu abantu benshi babyamaganiye kure abanyamakuru abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitiki barimo tabombeki wabaye perezida wa afurika y'epfo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri n'umunani Leclerc amaze kubona ko bikomeye yasohoye itangazo asaba imbabazi ariko amazi yari yarangije kurenga inkombe nta n'umwe gusaba imbabazi bye byigeze binyura muri afurika y'epfo frederic Leclerc yanze gutabaruka ajyanye uwo mutwaro bityo muri videwo y'iminota irindwi yasize itangazwa nyuma y'urupfu rwe n'ikigo cyamwitiriwe Leclerc foundation yasabye imbabazi ku banyafurika y'epfo ariko ntikivuga igihe iyi videwo yafatiwe in this last message repeat i without qualification apologize Leclerc aravuga ko yemeraga apartheid akiri muto ariko ko yahinduye ibitekerezo mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za mirongo inani ati nasanze apartheid ari ishyano nsabye imbabazi mbikuye ku mutima kandi ntambereka nsabye imbabazi z'amabi apartheid yakoreye abirabura abahinde abaturage b'imvange n'abandi bose batari abazungu nsabye imbabazi nk'umuyobozi kandi nk'umuntu ku giti cyanjye ariko rero frederic Leclerc ntiyatura ngo avuge uruhare rwe bwite yagize muri politiki ya partayide
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi ry'amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
ikaze cyane uteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda mu kiganiro cy'uyu munsi mugiye kubana nanjye uyisabye christine ndetse na mugenzi wanjye doris mugisha doris umeze neza yego umeze neza wowe umeze gute nanjye ndaho ndashima imana tudatinze rero uyu munsi tugiye kuganiriza kuki abakunzi bacu mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo muri iki kiganiro turaza kumva ubuhamya bw'umwe mu bantu bagezweho n'ingaruka z'uko yahagaritswe mu kazi ariko amasezerano ntahabwe agaciro muri iki kiganiro kandi turaza kumenya icyo itegeko ry'umurimo mu rwanda rivuga kuri iki kibazo ibyo ni byo tuzaniye abakunzi bacu uyu munsi bakunzi bacu ntimujye kure rero y'inyakiramajwi zanyu tubahaye ikaze mu kiganiro cya none Iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya Amerika aho uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo Doris ingingo ya makumyabiri na rimwe mu gitabo cy'amategeko agenga umurimo mu Rwanda ivuga iki iyo ngingo ivuga ku isubika ry'amasezerano y'umurimo kubera impamvu z'ubukungu cyangwa se iza tekiniki ivuga ko umukozi adashobora gushyirwa mu gihe cyo kudakora ku mpamvu z'imirimo mike inshuro imwe cyangwa myinshi mu gihe kirenze iminsi mirongo icyenda mu mwaka umwe iyo igihe kivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo kirenze bifatwa nk'aho umukozi yasezerewe agahabwa imperekeza ziteganywa n'itegeko nyamara kubera ibihe bidasanzwe byatewe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hari abavuga ko uburenganzira bwabo nk'abakozi butubahirijwe urugero ni umubyeyi utarifuje ko amazina ye atangazwa mu karere ka kirehe wahoze ari umucungamutungo kuri kimwe mu bigo byigenga byo muri kano karere avuga ko yamaze amezi icumi ahagaritswe ku kazi ariko uburenganzira ateganyirizwa n'amategeko ntibwubahirizwe ibindi reka tubyumve mu kiganiro kigufi uyu mubyeyi yagiranye na mugenzi wacu marie claire isingizwe
nakoraga mu burezi hagati muri korona baza kuduhagarika batubwira yuko tuzongera gukomeza gukora ari uko korona yarangiye cyangwa se minisiteri yashyizeho igihe cyo kongera gutangira amashuri batubwira yuko nayo twahembwaga bazayagabanya wumva ari ubuhe burenganzira bw'umukozi butubahirijwe kuri wowe uburenganzira bw'umukozi butubahirijwe ni uko mbere y'uko akazi gahagarara twari dufite amakontara kontara twahagaritswe zitararangira tuvuge hari nk'akazi dukora n'ubwo twari turi muri nyuma tugomba gukomeza gukora no muri vakansi n'icyo gihe bari baraduhagaritse baraduhaye amabaruwa y'uko tugomba guhagarara mu kazi twakomeje gukora ariko tugakora nta kintu baduhemba ibyo rero nabyo twabonye ari imbogamizi kandi atari ibintu byiza burya nubwo hari hariho ikibazo cya korona yego twarabibonaga ko ari ubushobozi bukeya ariko bagombaga kuvuga bati nk'abantu mwakomeje mugakora mu kazi hari akantu runaka tuzabaha yenda ibihe bizagenda neza ubundi tugire ikintu na kimwe tubibukira tuvuge tuti kuri iki gihe aba bantu baritanze bakoze igihe kingana gutya nta kintu bari guhembwa ntaki ariko reka tugire ikintu tubaha ibyo rero ntabwo twigeze tubibona burya tubona harimo kwikunda bikabije ntabwo twigeze tubasaba ayandi mafaranga twararekeye kuyabasaba turi kugenda tugana ku musozo ariko ndagira ngo dusubire inyuma gatoya wumva hakorwa iki kugira ngo uburenganzira bw'abakozi n'iyo haba mu bihe bidasanzwe bujye bwubahirizwa ngewe icyo mbona igishoboka ni uko umukoresha nawe agomba kwishyira mu mwanya w'umuntu akareba akavuga ati niba uyu muntu nyirizina hari icyo ari gukora nanjye ari kunkorera gishoboka reka nanjye ngire uko namugenza ikindi burya na leta nayo iba igomba gutekereza kuri abo bantu badafite ubushobozi cyane ko bagiye bavuga ngo bazabafasha muri pirive rwose ntabwo ari abantu bose bagiye babona ubwo bufasha nk'uko byari bikwiriye kimwe n'ahandi hose icyo rero ni ikintu leta yari ikwiriye kuba yakigaho yenda n'ikindi gihe yenda hazaza n'ikindi kiruta iki ngiki cya korona leta ikiga ku bantu bose ikavuga iti niba dufasha abacu bakaba barahembwe umwaka wose reka dufashe n'aba ngaba kuko barerera u rwanda baba bashaka kugira ngo bazamure abana bazagira icyo bageraho ejo cyangwa bazafashe igihugu
reka dushimire uyu mubyeyi wo mu karere ka kirehe umaze kudusangiza ubuhamya bwe ndetse na mugenzi wacu marie claire isingizwe bagiranye iki kiganiro tubonereho kandi twihanganishe uyu mubyeyi ndetse n'umuryango we mu gihe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu reka twakire mugenzi wacu uw'icyeza christela abidusomereye kugira ngo twumve namwe icyo mutekereza kuri iyi ngingo umwanya ni uwawe christela bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye nanjye ndabasuhuje ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kudusangiza ku nsanganyamatsiko y'uburenganzira bwa muntu ngaruka kwezi aho turi kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe twihuse reka duhere kuri shyaka steven uherereye mu karere ka rwamagana aho yagize ati abakozi n'abakoresha bose bagerwaho n'ingaruka abakozi ntibakwiye kwirukanwa ahubwo inzego zibishinzwe zashyiraho uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo mu bihe bidasanzwe naho hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati abakozi n'abakoresha bakwiye gusobanukirwa amategeko abagenga bakumira ihohoterwa bakorerwa uko ishaka feridina uherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi yagize ati njye mbona mu bihe bidasanzwe biba bitoroshye haba ku bakozi n'abakoresha ahubwo leta niyo ikwiye gushaka igisubizo abikorera nabo bagashaka uburyo bashyiraho ikigega kigoboka abakozi mu bihe bidasanzwe ubu ni bwo butumwa mumaze kutugezaho ariko mukomeze mubwohereze ndakomeza kubwakira arakoze cyane uw'icyeza christela ndetse namwe mukomeje kudusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo ubusanzwe hari bamwe mu bakoresha usanga bitwikira ibihe bidasanzwe bakirukana abakozi babo mu buryo bunyuranyije n'amategeko bityo mu kiganiro mugenzi wacu nkuru nziza pacifique yagiranye na uzamushaka hasina hari ibisobanuro bimuhaye kuri iyi ngingo yego uyu munyamategeko ukora mu muryango nyarwanda ugamije guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mu rwanda yasobanuye byinshi mu byo amategeko ateganya hagati y'umukozi n'umukoresha mu bihe bidasanzwe reka tumwumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique
nk'uko bivuze hari igihe mu mikorere y'abakozi n'abakoresha hagera igihe hakabamo ibihe bidasanzwe ni byinshi ariko reka dufate iyo covid 19 wari uvuze nk'uko itegeko rigenga umurimo ni itegeko nimero mirongo itandatu na gatandatu akarongo kaberamye bibiri na cumi n'umunani ryo kuwa mirongo itatu z'ukwa munani bibiri na cumi n'umunani ni itegeko rigenga umurimo mu rwanda ingingo yaryo ya cumi n'umunani ivugwa ku isubika ry'amasezerano y'umurimo hari impamvu nyinshi zishobora gute, uh, gushingirwaho umukoresha asubika uh, amasezerano y'umurimo hagati ye n'umukozi muri izo harimo n'impamvu y'ibihe bidasanzwe aribyo twavugaga cyangwa hari icyo bita impamvu ndakumirwa zituma imirimo ihagarara force majeure ari naho twakarasa iyo covid 19 mu by'ukuri si ibihe biba biturutse ku mukozi cyangwa ku mukoresha bikaba byasubika akazi ndetse na za nshingano umukozi yari afitanye n'umukoresha zikaba zasubika iri tegeko rirabiteganya ariko kandi muri ibyo bihe bidasanzwe harimo uburenganzira umukozi aba agomba kugira ndetse n'umukoresha aba agomba kugira ubwo burenganzira ni ubuhe hagati y'umukozi n'umukoresha iri tegeko nanone mu ngingo yaryo ya makumyabiri na kane rivuga yuko umukoresha aho ni mu ya ngingo ya makumyabiri na kane imaze kukubwira igika cya gatatu muri degere ya mbere ivuga ko umukoresha atemerewe gusesa amasezerano y'umurimo mu bihe hari lisite ndende ariko harimo bya bihe by'umukozi aba yasubikiwe amasezerano y'umurimo mu gihe umukozi yasubikiwe amasezerano y'umurimo umukoresha ntaba yemerewe kumusezerera mu kazi cyangwa gusesa amasezerano y'umurimo afitanye nawe aribyo bya bihe bya covid twatanzemo urugero umukoresha yemerewe gusubika amasezerano ariko atemerewe kuyasesa nk'uko iyi ngingo ya makumyabiri na kane ikindi kandi ni uko itegeko ry'umurimo riteganya uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi nyuma yo gusezererwa kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iza tekinike nk'uko twatanze urugero rwa covid ishobora gutuma habaho ibibazo by'ubukungu ndetse bikaba byatuma umukoresha asezerera umukozi mu kazi ariko kandi iri tegeko rimuha uburenganzira bwo kuba yasubizwa mu kazi iyi ngingo ya makumyabiri na kabiri ivuga ko umukozi usezerewe ku kazi kubera impamvu z'ubukungu cyangwa iza tekiniki kandi akaba atarengeje amezi atandatu uhereye igihe yasezerewe afite uburenganzira bwo gusubizwa mu kazi adakoze ipiganwa iyo yujuje ibisabwa ku mwanya umukoresha akeneyeho umukozi iyo ayo mezi atandatu arenze bivuga yuko yongera agapiganirwa akazi nk'uko biteganywa n'amategeko inama natanga ni uko yaba ku mukozi yaba ku ruhande rw'umukoresha bagomba kubahiriza amategeko ikindi ni uko bagomba kubahiriza ibikubiye mu masezerano y'akazi bagiranye yaba inshingano bafitanye hagati yabo ndetse n'uburenganzira buri wese agomba mugenzi we ikindi cyane cyane ku bakoresha ni ko batagomba kwitwikira ibihe bidasanzwe ngo bice amategeko cyangwa bakore ibinyuranyije n'amategeko muri rusange
reka dushimire uyu munyamategeko uzamushaka asina umaze kudusobanurira ingingo zinyuranye z'itegeko ry'umurimo kugira ngo abatabizi babimenye tubonereho tunashimire mugenzi wacu nkuru nziza pacifique wamuganirije ese mwe mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bw'abakozi by'umwihariko bishingiye ku masezerano y'akazi mu bihe bidasanzwe ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika aho uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none bityo reka tubashimire mwe mwese twabanye mu kiganiro by'umwihariko mwe mwaduhaye ibitekerezo byanyu aho mu kiganiro cya none twaganiriye ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe by'umwihariko mu gihe cy'ihungabana ry'ubukungu cyangwa icyorezo bitewe n'uko bamwe mu bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi babo muri iki kiganiro twumvise ubuhamya bw'umwe mu bantu bagezweho n'ingaruka z'uko yahagaritswe mu kazi ariko amasezerano ye ntiyahabwa agaciro muri iki kiganiro kandi twamenye icyo itegeko ry'umurimo mu rwanda rivuga kuri iki kibazo ese mwe mwari mudukurikiye mubona hakorwa iki kugira ngo hubahirizwe uburenganzira bw'abakozi by'umwihariko bishingiye ku masezerano y'akazi mu bihe bidasanzwe
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe ikiganiro ejo ni aha tugisoreje nshimire wowe wabanye natwe ndetse nawe wadusangije ibitekerezo byawe reka nshimire nanone n'igena loje wari uyoboye iki kiganiro ndetse na mizero kirisipe wari uri ku buhanga bw'ibyuma njye wabagezagaho ikiganiro ni mugisha doris ndetse na mugenzi wanjye uyisabye christine mukomeze kugira ibihe byiza
tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu ntimujye kure nikosi ndakumva ubundi ibyo numva ngo ni uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki ubwo burenganzira se ni ubuhe ndamutse ntasobanukiwe n'icyo amategeko abivugaho ntabariza he mu by'ukuri ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe ni kuri radiyo ijwi rya amerika ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda
Yeah. Itaha iwacu aya ele aye ye ele dore mpora naniwe ntabwo nananiranye oya nta nubwo ninaniwe inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma uwegeranije ibiganiro ni diodone cyubahiro twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza